radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda turi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura i kisoro naho wayishatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose kuri facebook x instagram na youtube ni voa radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutago mubasuhuza muri iki gitondo abagiye kubagezaho amakuru twabateguriye ingingo z'ingenzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu muryango wa lazare sebitereko umwe mu ncabwenge zituye mu karere ka minembwe imisozi miremire urasaba ko arekurwa ijambo twasaba ni uko bamufungura ubu nyine bidatinze kuko ntacyo azira kandi niba hari ikintu azira ni umusivire bakizana ibirego babizana ibirego kugira ngo ibyo birego wenda babikurikirana ariko nta na kintu na kimwe bakora alexi kirayi ni umwe mu bavandimwe ba lazare sebitereko watawe muri yombi n'inzego z'igisirikare cya kongo umwaka ushize mu rwanda abanyamategeko bunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi madame ingabire victoire basohoye itangazo risaba ko ahabwa uburenganzira bwo gukora politiki turarigarukaho muri aya makuru leta ya nigeria yatangiye gukomakoma urubyiruko ngo rutigabiza imihanda mu myigaragambyo nk'iyabaye muri kenya na uganda naho ukraine yarashe ibigega bya peteroli by'uburusiya amakuru arambuye ni mu kanya gato muri nigeria ubutegetsi bwatangiye guha bamwe mu rubyiruko akazi mu bigo by'igihugu bicukura peteroli abandi bagahabwa amafaranga abarirwa muri za miliyari z'amanayira akoreshwa muri icyo gihugu ni mu rwego rwo kugerageza gukumira imyigaragambyo urubyiruko rwateganyaga gukora muri icyo gihugu cyose rwamagana imiyoborere mibi n'ubuzima buhenze muri nigeria imirimbanyi zo muri iki gihugu zimaze iminsi zishaka kwigana ibikomeje kuba mu bihugu bya afurika y'uburasirazuba aho imyigaragambyo iyobowe n'urubyiruko yajegeje ubutegetsi muri kenya igatuma ubwo muri uganda bufata ibyemezo bikaze ikigo cya leta gicukura kigatunganya peteroli muri nigeria kimaze imyaka irindwi kihanangirije abashaka akazi kutazashukwa n'ubutumwa ubwo ari bwo bwose bwamamaza akazi bikitiriwe kuri wa gatanu ku nshuro ya mbere mu myaka icumi ishize cyasohoye itangazo ku rubuga mpuzambaga rwa x kivuga ko gifite imyanya y'akazi mu gihugu hose umuvugizi w'icyo kigo yavuze ko cyahise cyakira inyandiko zitabarika zisaba akazi zinyuze ku rubuga rwacyo rwa interineti minisiteri y'urubyiruko muri nigeria yongeye gushyiraho ikigega cyo gushyigikira iterambere ry'urubyiruko ishyiramo miliyari ijana na cumi z'amafaranga akoreshwa muri iki gihugu ayuhangana n'amadolari y'amerika miliyoni mirongo irindwi iki kigega cyari cyatangajwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kigamije gutanga igishoro ku rubyiruko rushaka kwihangira imirimo mu kwezi kwa gatanu leta yari yatangaje ko izongera kubyutsa iki kigega cyari kitagikora ariko ntiyari yatangaje igihe bizakorerwa ku wa kabiri abadepite bo muri nigeria batoye itegeko ryemeza umushahara mfatizo wikubye kabiri w'umukozi uhembwa make kurusha abandi yahabwaga ku kwezi abanyanigeriya barategura imyigaragambyo iteganyijwe mu cyumweru gitaha aho bazaba bamagana ubuzima buhenze no guta agaciro ku ifaranga rikoreshwa muri icyo gihugu rigeze kuri mirongo itatu na kane n'ibice bibiri ku ijana mu myaka makumyabiri n'umunani ishize abanyamadini abatwari gakondo n'abandi bavuga ari kijyana muri nigeria bakomeje kwinginga urubyiruko barubuza kujya mu myigaragambyo iteganijwe kuva tariki ya mbere ukwezi gutaha baratinya ko imyigaragambyo yaba imeze nk'iy'urubyiruko rukora muri kenya yarushaho kuzahaza ubukungu bwa nigeria
washington ijwi rya amerika indege zitagira abapilote zikekwa kuba ari iz'igisirikare cya ukraine zarashe ibigega bya peteroli mu karere ka kurusk mu burusiya byatangajwe n'umutegetsi wo mu burusiya kuri iki cyumweru kuri murandasi hasohotse amashusho yerekana ibirimi by'umuriro bizamuka mu kirere mu masaha ya mu gitondo guverineri w'intara ya kurusk alexei smirnov yanditse ku rubuga rwa telegram ko ibigega bitatu bya lisansi byafashwe n'inkongi y'umuriro iturutse ku gisasu cyarashwe n'indege zo mu bwoko bwa drone yavuze ko abazimya umuriro bashoboye guhita bazimya ikigega cya mbere bari bagikomeje kugerageza kuzimya ibindi bibiri igihe yandikaga ubwo butumwa smirnov yavuze ko abantu mirongo inani na babiri n'ibikoresho mirongo itatu na bibiri bizimya umuriro byari byifashishijwe kuzimya iyo nkongi yavuze ko icyo gitero kandi cyangije amazu atuwemo muri ako karere minisiteri y'ingabo y'uburusiya yavuze ko yashoboye guhanura ebyiri muri izo ndege zo mu bwoko bwa drone zari zagabye igitero mu karere ka kursk gahana imbibe na ukraine Ukraine ifata ibikorwa remezo bya peteroli nk'intego yemewe kugabwaho igitero mu rwego rwa gisirikare bityo ikaba yaratangiye kugaba ibitero nk'ibi mu burusiya mu ntangiriro z'uyu mwaka ikoresha indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa drone zirasa kure ku ntego ziri imbere mu gihugu ikinyamakuru Ukrainska Pravda cyandikirwa muri Ukraine ejo cyatangaje ko Ukraine idasiba kugaba ibitero ku nganda ziyungurura peteroli n'ibigo bya gisirikare mu Burusiya cyavuze ko imwe mu ndege zayo zo mu bwoko bwa drone iheruka kurasa ku kigo kiyungurura peteroli mu karere ka Ryazan mu Burusiya mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x mu dusange kuri voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu biyaga bigari duhereye muri repubulika ya demokarasi ya kongo haba mu muryango wa lazare sebitereko umwe mu ncabwenge zo mu karere ka binembwe muri kivu y'epfo usaba ko yarekurwa umuryango w'uyu mugabo watawe muri yombi umwaka ushize n'inzego z'igisirikare muri kongo uvuga ko kugeza ubu ntacyo cyangwa ngo agezwe imbere y'ubutabera navuganye n'umuvandimwe we alexi kirayi mbanza kumubaza uko yatawe muri yombi yafashwe tariki makumyabiri n'icyenda mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize mu by'ukuri nta birego nta n'ikibazo yari afite ni umuntu wakorera ahantu hitwa minembwe yari regiteri wa iniverisite ya minembwe ni nawe wayitangije ifite ibikorwa byinshi cyane hariya mu misozi miremire hanyuma icyo gihe baramufata hanyuma baza kumurekura bukeye bongera baramufata yafashwe na serivisi za gisirikare kandi we ni n'umusivire rero nkiyaza kugira n'ikibazo kijyanye n'ibibazo by'abasivile cyangwa ubutasi bwa gisivile anere niyo yari kumufata hanyuma bahise bamutwara Kinshasa asa n'ushimuswe nicyo gihe twamuherukiye bamujyana ahantu hitwa ngo ni demiya ni purizo ifunga abantu b'abasoda cyangwa abareberi icyo gihe yagize amezi ane tutazi ahantu ari twari tuzi wenda ko yapfuye kuko hariya bica abantu gutyo tuza kumenya ko bamukuye muri demiya ariko nanone bamujyanye makara muri prison santarare muri icyo gihe yari demiya yabaye ahantu mu cyumba nta gusohoka ntabwo yabona umucyo rimwe na rimwe ntabwo baryaga ndetse aranarwara banga no kumuha n'imiti aho afungiye muri iki gihe se mushobora kumusura no kumubona kugira ngo abe yabanababwira uko ubuzima bwe bwifashe ubu turashobora kumusura ariko nyine biba bigoye murazi muri kongo mutanga ruswa ariko nyine turashobora kumusura tukamubona ariko bamwangiye kujya kwivuza kuko n'umuntu wenda wakagombye kujya kwivuza yagize ayo mezi ane ativuza ararwara ndetse yatakaje ibiro birenga mirongo itatu urumva ko ari umuntu ugomba kureba kubonana n'umudogiteri bakamupima kugira ngo wenda bamuvure ariko ntabwo bamwemerera ntabwo bamuha na liberite provisoire kugira ngo wenda yivuze kumubona iyo turamubona ikindi ntabwo bamuha nyine ibyo birego ngo abimenye niba bagira ubucamanza kugira ngo bamurege ntabwo ntibabimuha so rero tukibaza kubera ko afunze kandi ni umusivire kandi na dosiye yiwe ifitwe na gisirikare ibyo bintu ntabwo tubyumva mu by'ukuri none ijambo mubwira ubutegetsi bwa kongo cyangwa umuryango mpuzamahanga kuri icyo kibazo ni irihe ijambo twasaba ni uko bamufungura ubu nyine bidatinze kuko ntacyo azira kandi niba hari ikintu azira ni umusivire bakizana ibirego babizana ibirego kugira ngo ibyo birego wenda babikurikirane ariko nta na kintu na kimwe bakora dushaka ko bamufungura kuko n'inzirakarengane kimwe n'abandi bose bagenda bafungwa kubera ubwoko bwabo gusa ariko nta kintu na kimwe afungiye twebwe ibyo dushaka ni uko bamurekura agasanga umuryango wiwe ikintu nge nakongeraho ni uko hari abantu benshi bameze nka razaro bafunze bazira akarengane kandi abenshi bamaze gupfira muri purizo kubera ubwoko bwabo rero ibyo turasaba ko leta yafungura abo bantu yafungura na razaro ndetse kugira niba bashaka ubumwe bw'igihugu cya kongo twese tugomba kuba mu gihugu cyacu twumva ko tumeze kimwe nk'abandi banyagihugu nta nta discrimination ihari kubera ubwoko bwana alex kirayi reka ngushimire umwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane bwana munyamakuru maze kumva ibivugwa n'umuryango wa Lazarus Bitereko nahamagaye Didier Kabi umuvugizi w'ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Epfo kugira ngo mubaze icyo avuga ku bishinzwe ubutegetsi yambwiye ko ari mu nama ariko yemera ko tuza kuvugana irangiye ariko nyuma yaho namuhamagaye kuri telefone sinashobora kumubona abanyamategeko bunganira umunyapolitike victoire ingabire utavuga rumwe n'ubutegetsi baheruka gusohora itangazo rinenga amagambo perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame aheruka kumuvugaho muri iri tangazo barasaba perezida kagame guha ingabire uburenganzira bwo gukora politike guca intege no kwamagana ibishobora kumuhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ye muri rubanda no kumurindira umutekano ku murongo wa telefoni kigali navuganye na madamu victoire ingabire mbanza kumubaza niba ariwe wasabye abunganizi be kwandika ririya tangazo nibyo bibwirije barakora kuko banyunganira mu mategeko ariko bahangayikishijwe n'umutekano wanjye kuko kuba nabasaba ngo bambera bunganiza amategeko bakurikirana akantu kose kambayeho akantu kose kavuzweho uzi ko dufite urubanza buri rukiko rwa afurika y'uburasirazuba ubwo rero utuntu twose bagenda bakusanya kuko barimo barashaka ibimenyetso byose tuzakoresha mu gihe cy'urubanza ubwo rero niyo mpamvu babonye izo nyandiko birabahangayikisha banambaza niba bafite ubwoba ndababwira hari ibintu birimo bivugwa mu gihe cya kampanye abantu bavuga ibyo bashatse ko amatora bizarangira ariko nyuma y'amatora habaye abantu benshi bakomeza kugenda bavuga amagambo mabi bagira impungenge bagati ibi bintu tugomba kubyamagana ubuyobozi bw'igihugu tukabasaba kugakurindira umutekano nabashimiye rero kimwe no kubona nashimiye abandi banyarwanda bose hirya no hino bakomeje kunyereka ko turi kumwe muri ibi bihe bisa nk'aho ndimo gukorerwa itotezwa kwandika ruriya rwandiko babishingiye ku ki ni iyihe mbarutso yabyo ntekereza ko hari ikintu bagarutseho kigaragaza ko nyuma y'uko perezida avuze ariya magambo hari abantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane ko bimwe bivuze ari kumwe n'abo bantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga bibwiye ngo abahaye uburenganzira bwo kunyadukira no kunsebya no kunkuka kugeza aho bavuga bati uriya muntu ahubwo uwamurasa ntekereza ko aho niho hari n'ikibazo nicyo cyane abateye impungenge bakavuga bati yaravuze n'ibyo ariko amaze kuvuga hari abandi bibwiye ko ari nk'uburenganzira abahaye icyo rero ni nacyo ntekereza abavuga banjye nacyo bavuzeho abantu bagomba kumva perezida wa repubulika afite ibyo yavuze ariko abandi nabo bagomba kumenya ko hari amategeko gusebanya ubwabyo ni mu mategeko mu rwanda ni icyaha gukangisha umuntu kumwica cyangwa gushyiramo ibindi bikangisho ni ibyaha bihanwa n'amategeko hano muri uru rwanda rwacu nuko ntekereza ko abantu barimo babikora bibwira ngo bahawe inzira n'uburenganzira bwo kunyuka no kuguhunga mu byondo bitegura ko bashobora guhura n'ikibazo cy'amategeko ni urwandiko rurimo amagambo mu by'ukuri adasaba asa nk'aho ategeka kuba ari amagambo ameze gutyo murabona mufite icyizere cy'iko ibyo basaba bashobora kubibona nanjye nabisomye nsanga imvugo z'abanyamategeko n'imvugo z'abanyepolitike ziratandukanye bo barakora ku itegeko bashingiye itegeko baravugisha itegeko kandi itegeko rivuga rivuga amagambo nyine ategeka ntabwo rivuga amagambo asaba ntekereza ko bavuze nk'abanyamategeko nyine ndi umunyapolitike ndetse iriya mvugo nakoresha nicyo nizera icyo basaba baravuga bati twizere ko umutekano wa ingabire uzagira kandi ntabwo umutekano w'abanyarwanda bose abantu b'abayobozi inshingano za mbere bafite n'umutekano w'abaturage wabo bashinzwe kuyobora nanjye ndi muri mu banyarwanda ntabwo nizera ko uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu burinze umutekano w'abandi banyarwanda ari nako bugomba no kurinda umutekano wanjye niyo mpamvu ngenda numva ntahangayitse rwose uwo bashinja kuguteza ibibazo niwe bagaruka bagasaba kukurindira umutekano no kuguha uburenganzira bwo gukora wishyira ukizana muri politiki kuba ari umuntu umwe ntabwo wumva biguteye ubwoba
ubwoba mfite nta n'impamvu mbona yo kugira ubwoba ndi mu gihugu cyanjye ndi mu gihugu ibitekerezo byanjye mbitanga ku mugaragaro ibitekerezo byubaka igihugu cyacu nzi no gusaba ari abayobozi ari n'abanyarwanda bayoborwa muri rusange twese ko tugomba gutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu bihuza abanyarwanda bidufasha gukorera hamwe aho gukora ibidutandukanye icyo nifuza ni nacyo saba ni nacyo mparanira ingingo ya cumi na gatanu y'uru rwandiko ari nayo ya nyuma barasaba ibintu bitatu uburenganzira ku bikorwa bya politike guca intege no kwamagana ibishobora kuguhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ufite muri rubanda no kwizeza umutekano nk'icyo ubura cyane muri ibi icyo mbona cyane ni uburenganzira bwo gukora politike ntekereza ko batabisaba perezida kagame nk'umuntu ku giti cye ahubwo babisaba nk'uhagarariye itegeko nshinga kuko itegeko nshinga niho ryo ritanga uburenganzira ku munyarwanda wese ushaka gukora politike yayikora nta kintu kimubangamiye naho ntekereza ko batamusaba ku giti cye ahubwo bamusaba nk'uhagarariye itegeko nshinga icya kabiri ni nawe muyobozi mukuru w'inzego zose z'umutekano kandi izo nzego z'umutekano mu nshingano zabo bafite kurinda umutekano w'abo munyarwanda ntekereza ko ariyo mpamvu bamusabye batamusaba ku giti cye ahubwo bamusaba nk'umuhagarariye nyine izo nzego z'umutekano kuri ibyo rero numva numva ari ibintu basabye bisanzwe biri mu itegeko nshinga madame victoire ingabire perezidante w'ishyaka dalfa umurinzi ritaremerwa gukorera mu rwanda reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika yego murakoze namwe dukomereze mu rwanda mu nkambi ya mugombwa aho abanyarwanda n'impunzi z'abanyekongo bahuriye muri koperative icyerekezo misizi yabafashije kubona uruganda rutunganya umusaruro wabo eric bagira ubusa yarabasuye iki niyo mbega navuga ngo ni sitokaje nicyo kigega cyakira ibigori cyamara kubyakira ubwo tukayakiriza hariya babonye tukagira utya cyangwa se utya ibigori bikanyuramo ndani bikazamuka bikanyatse niyo yitwa desitoni
ijwi ry'amerika yinjiye mu nyubako y'uruganda rusyifu y'ibigori uru ruganda ruherereye mu murenge wa mugombwa igisagara mu majyepfo y'u rwanda ni uruganda rwa koperative icyerekezo misizi ruhuza impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya mugombwa n'abanyarwanda
ni ukuvuga ngo direkitema ibigori biba bituruka hano byamara kwinjira iyi nayo ikabizamura iyo bizamuye rero biragenda bigaca muri ariya matiyo hariya bigahunguka muri iya nganda
bwana faustin ruhumuriza w'imyaka mirongo itanu n'ibiri ni impunzi y'umunyekongo icyarimwe n'umunyamuryango w'iyi koperative avuga ko nk'impunzi uru ruganda rubafatiye runini uru ruganda icyo rudufashije navuga ko rudufashe mu buryo bwiza niba ahandi hari nka kawunga izanwa n'umushoramari yitwa ihame bagurisha cumi na birindwi ariko twe tugurisha cumi na bitanu niba tugurisha cumi na bitanu urumva ko kameme harimo avantaje ku muntu ubwo ni uko ariho tugitangira twavuga ko hagomba kubamo na resitorani ya buri munyamuryango kugira ngo azajye agira icyo inyungu izaboneka tujye tugenda umwaka n'ushira tugenda tugabana kuri ya nyungu nk'abanyamuryango bwana yizayi ingabo y'isonga ni umunyarwanda wo muri mugombwa icyarimwe n'umunyamuryango w'iyi koperative ashinzwe imicungire y'uru ruganda nawe asanga hari kinini bimufasha mu gace bigoye kubona akazi icyo nakwita nk'inyungu ni uko ibigori byacu bibona isoko icyo ni icya mbere kandi bikagira n'agaciro ubundi noneho nge ndimo nk'umukozi nubwo gitangira ariko bashobora kuba mfite umushahara ubasha kumfasha kugira icyo nifasha nanjye mu rugo iwanjye uretse kuba uru ruganda rufasha impunzi n'abanyarwanda mu bikorwa by'iterambere rwanazamuye abanyamuryango ku ngingo y'imibanire nyamara bari bafite imico itandukanye turabibwirwa na bwana ruhumuriza nkunze no kubivuga inshuro nyinshi ngo ni hake ku isi wabibona aho ubona impunzi ihunga yagera mu gihugu runaka bakayakira bamara kuyakira bagashyiraho no kwishishikariza kwigira ni hake wabibona mu gihe ahandi abantu baba biruka bagira bate ibintu nk'ibyo ngibyo ni ukuri twabibonye neza cyane kuko tubanye nabo neza turatumirana turazindukirana rimwe na rimwe bamwe twamaze kujya tuva mu nkambi tukajya gutura hanze uretse kwitwa iryo zina ariko udusanze hariya ntabwo wamenya ko turi impunzi nta tandukaniro hagati yacu n'abenegihugu usanga turi bamwe uruganda rusya ifu y'ibigori bikomoka mu gishanga izi mpunzi n'abanyarwanda bahuriyeho mu bikorwa by'ubuhinzi ibindi bakabigura mu masoko ruhumuriza na ngabo y'isonga bakavuga ko batandukanye mu buryo bufatika n'abandi baturage bataba muri iyi koperative kuko ugeze nko mu wanjye ugasanga sitokaje y'ibigori irimo umva rwose nta kibazo kiba gihari abana banywa igikoma umuntu yaba yabonye aho agurisha intuza bakabona urubodaboda hari itandukaniro ry'uhinga n'udahinga ni nayo mpamvu turi kuvuga ngo habaye ubuvugizi n'abariya bandi nabo bahabwa iki imirima bagahinga ese niba bavuze ngo habemo kwigira tuzigira turi abantu magana atatu gusa niba umuhinzi wa hano azahinga akagurisha hafi niba umuhinzi wa hano azabona akawunga hafi urumva dutandukanye n'uri kure ya gisagara ibigori bya gisagara ibigori bya mugongo ibigori bya misizi bizagurishirizwa ku ruganda kuri misizi hanyuma n'ibindi binatunganywa byongerewe agaciro bimugeraho biri hafi urumva biratandukanye rwose hanze yo kuba uruganda rwa koperative icyerekezo misizi rwarabaye urufunguzo ku iterambere ry'abanyamuryango rwatanze n'akazi kuri ba ntaho nikora bwana rudacogora gasarabe w'imyaka mirongo ine n'itatu ni impunzi y'umunyekongo akora akazi ko kurarira uruganda ko ndi impunzi none bakaba barampujije n'abaturage nkayisanga nanjye ndi mu buzima nk'ubw'abandi kandi nkaba ndi mu muryango wa koperative icyerekezo bampaye akazi nkumva mbese binyuze ku mutima wanjye nk'ubu nshunga runo ruganda rwa kawunga igihe byo kurya byancikanye kubera mba nkora biramfasha cyane ntabwo umwana wanjye yakwicwa n'inzara kubera mba gukora uruganda rw'izi mpunzi n'abanyarwanda barubonye ku nkunga y'abafatanyabikorwa ba leta y'u rwanda barimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pamu n'abandi leta y'u rwanda igasobanura ko ibi byose bigamije gushishikariza impunzi gahunda yo kwigira bakagabanya gukomeza guhanga amaso inkunga z'amahanga generale albert murasira ni minisitiri wita ku bikorwa by'ubutabazi bwihuse iby'impunzi ni ukuvuga ko nabo baturanye birabafasha izo poroje harimo kubaka amasoko kubaka amavuriro kubaka amashuri gufasha bamwe mu bucuruzi ni ibintu byinshi bikorwa remezo bibafasha mu buzima butandukanye ariko cyane cyane icyo dushima cyane ni abafatanyabikorwa bafasha impunzi kwigira ibyo byose ni gahunda zifasha impunzi kwigira kugira ngo badahora batega amaboko kuva abaterankunga bagabanya ubufasha bageneraga impunzi ku mpunzi zifashwe ibiribwa ubu habwa amafaranga menshi abona ibihumbi umunani magana atanu naho uwa make akabona bine magana abiri mirongo itanu ku kwezi koperative icyerekezo misizi yatangiye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ihuriweho n'impunzi z'abanyekongo magana atatu ndetse n'abanyarwanda bagera ku gihumbi n'ijana na makumyabiri uru ruganda rubahuza rufite ubushobozi bwo gusya toni z'ibigori byibura ebyiri ku munsi eric bagira ubusa ijwi ry'amerika ku gisagara mu majyepfo y'u rwanda
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc tugeze umwanya w'amakuru y'imikino amakipe ya aprfc na rayon sport agiye kwitabira imikino ya simba de ni umunsi w'igikundiro jean claude munyandinda kuwa gatandatu tariki ya gatatu y'ukwezi kwa munani aprfc izacakirana na simba sports club muri tanzania mu mukino uzabera dar es salaam uyu mukino ugamije gufasha ikipe ya simba sports club kwerekana abakinnyi bayo bashya mu muhango ngarukamwaka witwa simba day ku ruhande rw'ikipe ya aprfc ni umwanya mwiza wo gutyaza abakinnyi bayo mbere yo gutangira urugamba rwo guhatanira igikombe cya afurika ku makipe yabaye mbere iwayo mu gihe simba sports club na aprfc zizaba zirimo kumvana imitsi kuri stade yitiriwe benjamin mukapa i dar es salaam kuri stade yitiriwe pere i nyamirambo naho bizaba ari ibicika ikipe ya Rayon Sport izaba irimo gukina na Azam FC muri Tanzania muri gahunda ya Rayon Sport Day bakunze kwita umunsi w'igikundiro Rayon Sport kuri uyu munsi mukuru wayo izaboneraho kwereka abafana bayo abakinnyi bashya iherutse gusinyisha barimo Adama Bagayoko Richard Ndayishimiye Omar Nying Omborenga Fitina na Haruna Niyonzima uyu Haruna Niyonzima wari umaze umwaka n'igice mu ikipe ya Al Tawoun yo muri Libya afitiye ubutumwa abantu bashobora kuba bashidikanya ku bushobozi bwe batekereza ko yaba yaramaze gusaza yewe icyo nabwira abantu icyiza cy'umupira umupira ntabwo bawukinira mu cyumba umupira bawukinira ahantu hagaragara so abantu kuvuga ko nshaje nta nubwo nzanga kuko nta nubwo naba nsajize ubusa ngewe haruna ntabwo nkunda kuvuga ibintu byinshi kuri futuboro buriya futuboro irivugira mu kibuga ariko ibyo bavuga byose ngenda bikunda kubera ko bintera imbaraga bintera imbaraga zo kubapuruva bintera imbaraga zo gukora bintera imbaraga z'ibintu byinshi cyane so ntabwo mbyitaho cyane nta nubwo nabanga buri wese buriya reba buri wese imana yamuhaye ijisho rye mu buryo butandukanye ariko icyo navuga ni uko uh, Rayon Sport abayobozi gufata decision yo kunsinyisha kunzana muri equipe si uko arinjije gusaza kwanjye maze iyo myaka mbyumva ahubwo keretse niba narakecuru maze imyaka myinshi cyane numva ko nshaje ariko nkikora akazi tunyarukiye mu mukino wa basketball ikipe y'igihugu y'abagore irimo kwitegura imikino y'amajonjora y'ibanze mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzerekeza mu gikombe cy'isi mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatandatu kizakinirwa mu mujyi wa Berlin mu Budage nyuma y'imyitozo y'ibyumweru bibiri umutoza w'iyi kipe y'igihugu y'u Rwanda yamaze gutangaza urutonde rw'agateganyo rw'abakinnyi cumi na batatu bazifashishwa muri iyi mikino izabera muri Beka Arena i Remera kuva ku itariki ya cumi n'icyenda kugeza ku ya makumyabiri na gatanu mu kwezi gutaha kwa munani kuri uru rutonde turasangaho bera murekatete usanzwe akinira ikipe ya washington state ku gazi yo muri leta zunze ubumwe za amerika bera murekatete yamaze kugera mu rwanda akaba ari kumwe na bagenzi be mu mwiherero abandi bakinnyi bari kuri uru rutonde rw'agateganyo rw'ikipe y'igihugu y'u rwanda ya basketball mu bagore ni asuma uwizeye serine deroy chantal kiyobe charlotte umugwaneza destiny filoxi hope butera joyeuse sifa nicole urwibutso odire tetero sabine mugeni rosine mico myiza na sandra kantore dusoreze mu mukino wo koga aho ejo ku cyumweru kuri hoteli la paris i nyamata mu karere ka bugesera habereye amarushanwa yo koga yahuje amakipe yose yo mu rwanda ayo marushanwa yo mu mpeshyi yateguwe mu rwego rw'igihugu national summer swimming competition yari agamije kuvumbura impano nshya mu mukino wo koga abakinnyi batatu ba mbere muri buri cyiciro bagenewe ibihembo amakipe yose yaserutse kandi yagenewe inkunga y'ibikoresho bizajya bifasha abakinnyi kurushaho kuzamura urwego pamela agira imbabazi umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo koga mu rwanda ashimangira ko igihe cy'impeshyi ari umwanya mwiza uberanye n'amarushanwa yo koga kuko aribwo abanyeshuri baba bari mu biruhuko kandi aribo basanzwe bagira uruhare rukomeye muri uyu mukino jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo ntaho tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
She said, I'm my lover. You belong to me, and I belong samba